Yoruba people. And I like the way Yoruba they answer names. Check Yoruba names, they always spit them. If Yoruba person short, that one na Shola. if he tall, that one na Tola. He tall where where Tolani. He get bow leg, Bola. He get cane leg, Kola. He too the look, Lukumon. He dey shit, Shitu. Yoruba people. And I like the way Yoruba they answer names check yoruba names he always spit them if yoruba person short that one na shola if he tall that one na tola he tall well well tolani he get bow leg bola he get cane leg kola he too the look lukumon he dey shit shitu yoruba people and i like the way yoruba they answer names check yoruba names he always spit them if yoruba person short that one na shola. If he tall, that one na Tola. He tall, well well, Tola ni. He get bow leg, Bola. He get cane leg, Kola. He too dey look, Lukumon. He dey shit, Shitu.